my correct people, no be news again o say that they celebrate new yam festival for ileife They say olorimerian say not be small to happen as this festival they go on you know say kabezi They celebrate this new Year for the whole ileife <clears throat> understand i saw e plenty plenty yam everywhere ha my people. They say as ah, this thing happens, so they say olori mariam say olori mariam faint una know wetin make olori mariam faint make una come make i make i tell una wetin make her faint you understand so my people, welcome to my channel if you never subscribe beg make you subscribe share this video and eh, leave your comment if you don't watch this video finish god will bless you now so my people, olori mariam wey dey make her faint na di public announcement wen kabiyesi make yesterday wen kabiyesi dey address ilefe pipo so na from there na like say olori mariam come faint because wetin kabiyesi talk, <laughs> e no match her dis thing e no match her stay for palace the thing break her heart my people, pipo you for wetin i want talk so They say according to the gist when we hear for social media say the time when olori mariam come out wen e see say kabiyesi they make announcement as kabiyesi make that announcement she not here, so she just walk out come so e come dey ask dem say na wetin make all the ilefe people dey jubilate wetin make dem dey laugh wetin make dem dey happy for wetin caviarcy talk. so the woman wey dey follow her come talk. say caviarcy announce am say that oni olori naomi and tadenikawo say e dey come palace my people, shebi una know say mariam don dey drag this first wife of a thing di first olori for palace e dey drag am well well with queen naomi dem say right now oni of ife don announce am say na queen naomi na im be the first wife wen e get so na dat e come make mariam dey shock wen e lead to the fainting wey dem say e faint for palace alejo my people my correct people, dem say as olorimeria hear say di announcement wey kabiyesi make concerning queen naomi dem say di something come baffle her so because say she say na she senior queen naomi so why queen naomi now go come be oni of ife go come announce am say na him na him come be di head like say she no know when queen naomi take marry Kabiyesi Kabi Queen Naomi don't marry Kabiyesi since since two thousand and eight or something yes abi two thousand and seven or I don't forget my no two thousand and eighteen or two thousand and seventeen na Ooni e, of Ife eighteen na e Kabiyesi don take marry Queen Naomi so she don't forget and she say she no want be be uh, she no go dey life o say queen naomi person wen she senior go come be first for inside di palace hmm she don know make una tell her she go soon know so my my people, make una no forget say uh, since when dem marry queen naomi she dey small she be twenty six years when queen naomi marry oni of make una no forget so make una no still forget say That time when queen army come out come write that post oversee na im queen army oversee for there queen army see oba o no be small thing so after queen army don write those posts queen army don talk and tell people say the person wey una dey see for outside That dat caviezi e say no be the same person for inside the palace so e say e dey different e say for outside she dey laugh but for inside the palace he say him na different person hmm. husband house no easy o oh, my people. That time eh, people come out dey bash queen naomi dey say ah why queen naomi go come talk like this? They no know say na the truth na she dey talk my correct people, you see this. uh, wetin all these oloris dey do you go come think say na na wetin dem dey all these things wey dem dey pass through you understand for outside then they pretend you go see them; they go dress up sit down with caviarcy makeup. you understand They laugh sometimes e get one time sef when be say olori olori uh, tope e no even hide them. When she they pass through e come be like stress she come be like mad woman i don't know whether I don't forget she come be like real mad woman That period na see the way when she take tie hair she i no even know whether she rub cream self. That period when she dey frustrated after she just newly married caviarcy finish na dat thing happen to her. When caviarcy no not even dey Now, for instance, now now talk where they get herself so caviarcy he go pretend for inside house inside palace all dis oloris eh, dem they see oba oba when he pass then na dem see dem dey see shege my correct pipo na know say afta queen naomi comot queen naomi na 2021 na queen naomi comot den 2022 oni of ife come marry those women na marian na ife come palace as soon as marian come the palace nothing wey marian no do marian begin do many many things. E when e go be say the things that queen naomi go see When queen ami no go ever like to come back to the palace na im marian really do you understand my people, as as far as soon as olori marian come inside palace e begin drag that yeyeluwa title make una no forget na caviarcy e na ife promise am of that yeyeluwa title so immediately e enta di first tins when e drag na that yeyeluwa title Because becos lorimeria don't spend money do university He don't spend money do many many things. He begin dey He begin the fight caviarcy concerning iyeluwa title as soon as dat iyeluwa title my correct people, they give am to Now make queen naomi queen naomi eh, didn't even come back to the palace again i know everything even though Queen Naomi was still ready to come yes something else happened. my people I know but I will not talk my correct people you know I say many people They say the way dem dey say make Queen Naomi move on with her life na Kabiyesi na im begin beg Queen Naomi o oh. Queen Naomi don already move on with her life I know the whole history I know the whole story you understand i say no be today no be him we will talk am my people. you see people go they say ah queen naomi go and move on with your life but she moved on she get person when she be wan marry kabiyesi come again with im wahala was now begging her begging her seriously my people, people when they say eh kabiyesi don't move on make queen naomi move on But i no forget say nothing wey i no know queen naomi kábíyèsí náà collect dowry dowry kábíyèsí náà collect and kábíyèsí e no gree collect kábíyèsí no gree divorce queen naomi abi una see where dem put divorce no the time when kábíyèsí divorce uh, this um, the first olori e write am there say e don divorce her but like queen naomi own now kábíyèsí did not divorce queen naomi she refused to divorce queen naomi my people